mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideli niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutege amatwi ya loisi bigira imana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli mwaramutse abaduteze amatwi turayahera kuyavugwa ku mugabane wa buraya ku bibazo by'abimukira aho abimukira batandatu barimwo abana babiri bapfiriye mu ibahari inyuma y'aho ubwiriki bubasubije inyuma bubasunikira mu mazi ya turukiya mu ibahari muri ako karere abasirikare ba turukiya bakizura mu mazi bavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abandi bimukira mirongo irindwi na batatu batabawe mu mazi ku nkengera y'intara ya mugla iri mu bumanuko bushyira uburengero bwa turukiya ubwenegihugu bwabo bimukira ntibwashotse bumenyekana ariko bakekwa kuba bandurutse bava itiripoli ku munsi wa gatandatu bari mu bwato bw'imbaho bagana mu butaliyano abasirikare ba turukiya bavuga ko abo bimukira basabye ubufasha n'abasirikare b'ubugiriki nyuma y'aho ibitoro bibaheranye mu mamoteri y'amato yabo ku munsi wa mbere turukiya ikunze kwagiriza abategetsi b'ubugiriki ko basubiza inyuma abimukira mu buryo butemewe n'amategeko bakabasunikira muri turukiya ariko ubugiriki bwama bwabihakanye ubugiriki ku ruhande rwabwo buvuga ko turukiya yama yihumye amaso ku bantu bagerageza kujabuka ku mugabane wa buraya baciye ku rubibe rwayo turukiya yagirizwa kandi kutubahiriza amasezerano yasinye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'ubumwe bwa buraya amasezerano turukiya yemeye kugumana abimukira kugira ntibashike ku mugabane wa buraya nayo muri hayiti abamenyesha amakuru babiri barishwe barashwe ibiziga byabo bica biraturigwa ibi byabaye igihe bariko baratohoza ku makuru y'ubwicanyi mu gace ko ku mugwa mukuru paul prince kagenzurwa n'imigwi y'inkozi z'ibibi ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru muri hayiti rivuga ko bugize kabiri ubwicanyi nk'ubwo buba muri uyu mwaka muri icyo gihugu rivuga kandi ko abo babiri bishwe bari mu bandi bamenyeshamakuru indwi batewe n'ako kagwi ku munsi w'imana bari mu gace ka site soleye muri paul prince bari mu matohoza ku bwicanyi buhakorerwa harimwo n'ubwakorewe umwigeme w'imyaka cumi n'indwi aheruka kuhicigwa imigwi y'abicanyi yariyongereye muri hayiti kandi igira inguvu zidasanzwe kuva ku itariki y'indwi y'ukwezi kw'indwi bibiri na mirongo ibiri na rimwe igihe perezida jovenel moise yagandagurwa mu kwezi kwa mbere abandi bamenyeshamakuru babiri barishwe n'iyo migwi y'abicanyi igihe bari ko baratohoza ku makuru mu gace ka labure kazwi ko karangwamwo umutekano muke mu mpanuko bw'umugwa mukuru paul o prince
washington ijwi rya amerika amakuru ku ntambara muri ikirere amerika itegekanya kurungikira ikirere ibindi bigwanisho mu minsi ya vuba umutegetsi muri leta ya amerika yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko kubona ikirere iriko irasubiza inyuma abasirikare b'uburusiya bishimishije kandi ari ibyo gutera intege umuvugizi w'akanama k'igihugu kajejwe umutekano muri amerika john kirby yabwiye amenshi makuru ko hakiri kare kwemeza nimba ikirere igiye gushika ku ntsinzi nyakuri avuga ko aha ari aha perezida volodimire zelenski kwemeza ko hari icyo bashyitseko ku rwego rwa gisirikare john kirby aremeza ariko ko ibyo mu ntambara ari ibyo kwitondera akabandanya avuga ko amerika izobandanya imushigikira uwo mutegetsi wa amerika yavuze ko ibikoresho bya gisirikare byatanzwe na amerika byagize akamaro biragira n'icyo bihindura kinini ku rubuga rw'intambara ku ruhande rwa ukraine uburusiya ariko bwemeza ko butari ko buraneshwa ku rugamba ariko ko bwo bwahisemo gusubira inyuma gusubiza inyuma abasirikare babwo ariko uwo mutegetsi wa amerika john kirby we avyita ko ari uguhunga ibitero simusiga biriko birakogwa na, na ukraine muri iki gihe
washington ijwi rya amerika mu karere ka aziya ahandi havugwa ubwicanyi ni muri Arame- armenia na azerbaijan aho ibihugu bi- ivyo bihugu bibiri vyatanye mu mitwe ejo kuwa kabiri hafa abasirikare hafi ijana ku mpande zose ibi bihugu bifa intara ya nagorno karabati kimwe kimwe cemeza ko icegukira ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri azerbaijan bwavuze ko abasirikare mirongo itanu b'ico gihugu bapfuye bitewe n'agasomborotso ka armenia armenia nayo itangaza ko yatakaje abasirikare bayo hafi mirongo ine na- n'icenda azerbaijan yagiriza armenia kutubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara basinye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bafashijwe n'igihugu c'uburusiya armenia yateye akamo ibihugu vya- vyo ku isi gufasha inyuma yaho ko gutana mu mitwe kongeye kuba ejo ku munsi wa kabiri umushikiranganji wa amerika w'imigenderanire antony blinken asaba abategetsi b'ivyo bihugu babi- bibiri guhagarika uko gusotorana no kwihutira kuganira no gutorera umuti ayo matati barimwo tugarutse mu gi- ku mugabane wa afurika ishami rya onu ryita ku bifungurwa pame ritegekanya porogaramu yo kugeza ku bifungurwa ku bantu ibihumbi amajana indwi muri zimbabwe guhera mu kwezi kw'icumi mu gihe umusaruro wabaye muke n'intambara ikaba ikomeje muri Ukraine pamu yavuze ko leta ya zimbabwe iriko irakorana n'imiryango ifasha kugira ngo haboneke imfashanyo y'ibifungurwa imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana abi- munani zo guhabwa abanyagihugu
urakoze aroyisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ejo kuwa kabiri william ruto yararahiye mu mabanga ya perezida agira gatanu muri kenya ibirori byo kurahira kwiwe byari byitabwe n'abakuru b'ibihugu byo muri afurika batari bake ku mugwa mukuru nairobi inzira ishikanye uyu mukuru w'igihugu mushasha yashikiriye ubutegetsi muri kenya yabaye inzira iciye mu matora benshi bavuga yuko yabayemwo umuco kuko niyo nzira ubu igezweho mu bijanye n'ugushikira ubutegetsi uyu ni professeur denis anshimibusa yigisha ibijyanye n'ubumenyi bwa politike kuri kaminuza y'uburundi mu rwanda ubushikiriza amanza bw'igihugu bwasabiye igihano cy'umunyororo w'imyaka 25 jean bosco uwihoreye azwi nka ndimbati umurega ibyaha byo gusambanya umwana no kumuboreza muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo kuwa kabiri umwe mu bayobozi b'abamayimayi buhirwa n'abandi bagwanyi batanu bishikirije ingabo za kongo zikorera muri ruvingi muri teritwari ya uvira intara ya kivu yo mu mpanuka izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri kenya aho ejo kuwa kabiri william ruto yarahiye mu mabanga ya perezida mushasha wa kenya abakuru b'ibihugu benshi bitavye ibirori vyabereye ku mugwa mukuru nairobi rero je buri kaneza ari nairobi niyo nkuru dufitiye I, William Samoei Ruto, in full realization of the high calling I assume as President of Kenya,
uwo ni william ruto umukuru w'igihugu wagira gatanu w'igihugu ca kenya ku kibuga c'inkino cahitwa katarani ku murwa mukuru nairobi ahabereye ibirori vyo kurahira hari hakubise hanihira abanyagihugu batanguye kuhaja kuva igihe c'isaha cumi n'imwe z'agatondo igipolisi kibonye ko atasaganizo abahari bagifise muri ico kibuga cicaza abantu ibihumbi mirongo itandatu casavye abantu kutongera kuhagana ariko bimfa gusa bakomeje kujayo bafise amabendera y'umuhondo n'icatsi kibisi arangurura n'uruda rwa ruto ruheruka gutsinda amatora uretse abakuru b'ibihugu batandatu bagenzi ba ruto w'umuryango wa afurika w'ubuseruko yase bari bitavye ibirori hari kandi n'abandi bakuru b'ibihugu n'amareta benshi bo ku mugabane wa afurika n'abaserukira amashirahamwe n'ibisata mpuzamakungu muri nairobi nka hose habera imirimo itandukanye abantu bakora bongera bakurikirana kumbonesha kure amajambo ariko arashikirizwa perezida mushasha agiheza kurahira afashe ijambo yagize ati agahungu ko ku gatumba gahindutse perezida maze abakunzi biwe biha akamo k'intsinzi bakomeza gutamba batarika yashimagije urugero kenya igezeko muri demokarasi in this process, we have demonstrated the maturity of our democracy. the robustness of our institutions.
muri runo rugendo twerekanye ko twabunyoye muri demokarasi ubukomezi bw'inzego zacu n'ukwihagarara ko kw'abanyakenya ndizera ntakekeranya ko mu matora aheze impande zose zakoze ibishoboka kugira zishyitse ibyifuzo by'abantu actualize the people's aspirations.
niko yavuze william ruto yashimiye raila odinga w'imyaka mirongo irindwi n'irindwi bahiganywe amutsinda ku majwi make kandi abanje kuja kwitwara muri sentare ntayinyuzwa imbere yo kumuhebuza yavuze ko we n'umupfasoni martha karua yari kumubera icegera iyo baramuka batsinze co kimwe n'abandi bitoje mu runani rwabo rwa zimiyora umoja ari abantu bo kubahwa kuko bari bakoze uko bashoboye kandi bahiganwa kigabo yasezeranije kutazovangura abanyakenya I assure them that their supporters will be my constituents. I will ndabijeje work ko abanywanyi with all babo nabo nzobatwarira Kenyans, nzokorana n'abanyakenya bose ntaravye uwo batoye umukuru w'igihugu c'u burundi evariste ndayishimiye ari mu bagize ico bashikirije yemereye mugenzi we kuzokomeza ubucuti hagati y'uburundi na kenya niko perezida ndayishimiye yavuze akomerwa amashi n'isinzi ry'abari mu kibuga ca kasarani perezida w'ubuganda asanzwe ari nawe mukuru mu myaka muri bagenzi be bayase yakeje abanyakenya kubona batoye ruto uwuzwi nk'umukunzi we cane yagarutse ku kintu kimuraje ishinga isoko rusange ryo mu bihugu vya yase umunyarwanda hasani bahati akorera muri nairobi haraheze igihe yabwijwe rya amerika ko yizeye ko impapuro nyinshi abanyamahanga basabwa zigiye kugabanuka ruto yitambuye kure kandi abakunzi biwe bakaba bavyishimiye kubera imbere yo gutera imbere muri politike yabanje gucuruza inyama z'inkoko kuibarabara yavuze ko azokora ibishoboka vyose kugira ngo ateze imbere abakora imirimo mito mito nk'uko icivugo ciwe kibivuga kiti kazi ni kazi canke ko atakazi kagayitse mu kirundi eroge urikaneza ijwi rya amerika urakoze eloge tukivuga kwirahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha w'igihugu ca kenya william ruto twavuganye na professeur denis banshimiye ubusa yigisha ibijanye n'ubumenyi bwa politike kuri kaminuza y'uburundi aratangura avuga uko abona inzira yashikanye perezida mushasha william ruto ku butegetsi muri kenya inzira ishikanye uyu mukuru w'igihugu mushasha ashikiriye ubutegetsi muri kenya yabaye inzira nziza kuko yabaye inzira iciye mu matora mu matora benshi bavuga yuko yabayemwo umuco nk'uko byahavuye byemezwa eh, n'umugwi ujejwe amatora mu gihugu cya kenya bigasubira kandi bikemezwa na sentare eh, nkuru y'igihugu eh, uwari yarushijwe yari yituye Eh, uko tubibona rero ni inzira nziza kuko niyo nzira ubu igezweho mu bijyanye no gushyikira ubutegetsi ni ukuvuga inzira iciye mu matora y'abenegihugu umuntu arabye mu bindi bihugu bitari bike ahatari hake muri afurika siko ibintu kenshi bigenda haraba impari harabamwo n'uruhagarara n'ubwicanyi naho muri kenya byigeze kuba muri kahise mugabo ubu ibintu byagenze neza nk'uko mubivuze akarusho ku matora abaye ubu n'ingene ubutegetsi buherekanijwe mu mahoro muri kenya akarusho bifise ugereranije n'aho handi hatari hake muri afurika bitagenda neza n'akahe akarusho umuntu yovuga ku bijyanye n'ukuntu amatora yagenze muri kenya bikanatuma uyu william arap ruto eh, ashikira ubutegetsi uyu munsi cese novuga yuko igihugu cya kenya cyakuye ikigwa cyangwa cyakugoye ivyigwa mu matora eh, cyagiye kiracamwo mu myaka iheze kuko nk'uko mwariko murabivuga mu bihumbi birindwi harabaye imishyirangano ikomeye cyane abantu barenga igihumbi barapfa barenga igihumbi amajana atandatu barata izabo barahunga Eh, buke buke rero igihugu cya kenya cyagiye kirafata inzira yo kuja mu matora kandi kikaguma gishyira imbere umwumvikano canke ubucamanza mu gihe habaye ingorane mu by'amatora novuga rero ko ari akarusho keza cyane kerekanye ko iyo habaye amatora si ngombwa ngo habe abantu birirwa barapfa canke abantu birirwe baratizwabo canke bangazwe ni ukuvuga yuko kenya yafashe ingingo y'uko amatora akwiye kuba mu mutekano hanyuma abashikiriye ubutegetsi bakabisikanya biciye mu mwumvikano hatiriwe harazamwo induru nk'uko bikunze kuba mu bindi bihugu bya afurika nk'uko mwariko murabivuga Eh, mu kurangiza ikibazo ca nyuma eh, perezida mushasha william ruto ashitse ku butegetsi mu gihe hari ibibazo bitari bike bihanze afurika harimwo n'igihugu ciwe ca kenya ibibazo eh, vya covid ibibazo eh, vy'ubushomeri bw'abakiri bato ibibazo vy'ubutunzi muri rusange ibibazo vy'ihindagurika ry'ibihe uruzuba n'inkurikizi zavyo hamwe n'ibindi bibazo bitari bike ikintu mubona mutegetsi mushasha eh, william ruto yoshimikirako ni iki kihe kugira ahangane n'ivyo bibazo ikintu umuntu yovuga ko cyihutirwa umukuru w'igihugu mushasha william ruto eh, yoherako ni ukuraba ingene yozamura ubutunzi bw'igihugu ciwe biciye na cane cane eh, mu kurwanya ibiturire canke inyuruzwa ry'ubutunzi bw'igihugu kuko murazi yuko ayo mabi ariyo azingamitse ibihugu bitari bike vya afurika ibihugu bitari bike vya afurika bishobora kuba bifise n'ubutunzi bwinshi aba ari ubutare aba ari peteroli aba ari amashamba y'agaciro mugabo ugasanga ivyo bihugu bigumye mu bukene abenegihugu babyo bagumye mu butindinya ni ukuvuga rero kuzamura ubutunzi birasaba gushira ordre birasaba gukurikirana neza ingene ibikorwa vyo mu butunzi bigenda na cane cane kurwanya ibiturire no kurwanya abanyonora itunga ry'igihugu abanyoroza itunga ry'igihugu gutyo rero bigashobora gutuma abanyakenya bose bashobora kwishira n'ukwizana kandi bagatunganirwa mu mibereho yabo turabashimiye cyane professeur denis bashimiye ubusa kuri iki kiganiro murakoze cyane nanje ndabakengurukiye ndakengurukiye n'abariko baradukurikirana bose tuve muri kenya tuze mu rwanda ubushikirizamanza bw'u rwanda bwasabiye igihano c'umunyororo w'imyaka mirongo ibiri n'itanu jean bosco uwihoreye azwi nka ndimbati bumurega ivyaha vyo gusambanya umwana no kumuboreza ni urubanza rwabereye muri sentare nkuru ya nyarugenge erike bagiri ubusa araduha idonido kuri iyi nkuru ubushinjacyaha bwasabiye ibi bihano bwana jean bosco uwihoreye wamamaye mu mafilimi nyarwanda nka ndimbati nyuma yo gusobanura imikorere y'ibyaha bumukekaho burasobanura ko mu ijoro ryo ku itariki ya makumyabiri n'enye rishyira makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na cumi n'ikenda uwihoreye yasindishije feredawusi kabahizi arangije aramusambanya buravuga ko yabikoze amwizeza kuzamwinjiza mu bakinnyi ba filimi niburanisha ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga rya skype bwana uwihoreye bakunze kwita ndimbati yari muri gereza ya nyarugenge iri mageragere umunyamategeko umwunganira irene bayisabe ari mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge icyumba cyari cyakubise cyuzuye benshi mu bakurikiranaga urubanza bari biganjemo abakinanaga amafilimi na ndimbati abafana be ndetse n'itangazamakuru ryiganjemo iryo ku muyoboro wa youtube ubushinjacyaha burega ndimbati guha kabahiza inzoga yitwa marura bugatya yisanga yararanye na ndimbati ahantu atazi burashingira ku mvugo za kabahizi aho yakoreraga n'ababyeyi be bemeza ko yavutse mu kwezi kwa gatandatu bibiri na kabiri buvuga ko n'ifishi yo kwa muganga bakingirijeho kabahizi igaragaza ko ndimbati yamusambanyije atarageza imyaka y'ubukure nyuma yo guhura na ndimbati kabahizi yabyaye abana b'impanga yiregura ndimbati yakunze kwikora mu bushinjacyaha ko mu magambo ye bumushinja ibinyoma yavuze ko ibyabaye byose bishingira ku cyo yita akagambane yakorewe yemera ko koko yakoranye imibonano mpuzabitsina na kabahizi ariko yujuje imyaka y'ubukure ndimbati aravuga ko nyuma yo kumenya ko kabahizi atwite yamwitayeho no kugeza abyaye ndimbati akemera kwiyandikishaho abana bakanabiwe aravuga ko hari abagiye mu matwi ya kabahizi bakamwumvisha ko yakura miliyoni eshanu z'amafaranga kuwo babyaranye akanamutegeka kujya amukodeshereza inzu itari munsi y'ibihumbi magana atatu yikomye umwe mu banyamakuru bo ku muyoboro wa youtube ko yamuhamagaye amusaba ko yamuha miliyoni ebyiri kugira ngo amubikire ibanga uregwa arabyanga byose ndimbati akavuga ko bigamije kumuhindanyiriza izina ndimbati aravuga ko yaryamanye na kabahizi kabahizi ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatatu bibiri na cumi n'icyenda ndimbati aravuga ko amatariki aregwaho gusambanya kabahizi yari yagiye ku gisenyi umutangabuhamya ku ruhande rwa ndimbati wari ugamije kwemeza ko bari kumwe ku gisenyi urukiko ntacyo rwamubajije ubushinjacyaha bwamwamaganiye kure bwavuze ko ndimbati mu mabazwa ye ntaho yigeze ahakana ko atari muri kigali ku matariki aregwaho gukoraho ibyaha bukavuga ko icyo umutangabuhamya yabagamije ari ugushaka kuyobya urukiko ikindi bireguza ndimbati n'umwunganira mu mategeko bavuga ko ku ifishi y'inkingo handitseho icyiciro cy'ubudehe umuryango we ubarizwamo umudugudu aturukamo ko yakingiwe indwara ya hepatite kandi ibyo byose mu mwaka yavutsemo bitari byakabayeho baravuga ko ibimenyetso bamushinja ari ibicurano umunyamategeko Irene Bayisabe aravuga ko dosiye irega ndimbati ibumbatiye urujijo rushingiye ku matariki impande ziburana zitemeranywaho aravuga ko urwo rujijo ruturuka kuri kabahizi n'ubushinjacyaha uyu munyamategeko aravuga ko ndimbati yaranzwe n'umutima wa kimuntu mu kwakira abana b'impanga ba kabahizi arabishingira ku kuba kabahiza akibyara yarandikishije abo bana ku wundi mugabo aravuga ko iyi dosiye ituzuye bityo ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwarayiretse nko ku cyaha cyo gusindisha kabahizi aravuga ko nta kimenyetso kigaragaza koko niba yarasinze kuko ntawamupimye uretse kubivuga gusa mu byifuzo by'ubushinjacyaha bwahise busaba ko igihe urukiko ruzaba rwiherereye ruca urubanza rwazahamya ndimbati ibyaha byombi gusindisha umwana no kumusambanya bwasobanuye ko bigize impurirane mbonezamugambi bumusabira gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu muri gereza ndimbati yabwiye urukiko ko kuri we ibyo bihano bidakwiye yasabye kumugira umwere kuko avuga ko ibyo aregwa byose nta shingiro bifite byubakiye ku kinyoma arasaba kumurekura agasubira mu buzima busanzwe akajya kwita ku bana be umunyamategeko we yabwiye umucamanza ko gufunga umuntu arengana biba birutwa no gufungura abandi mirongo icyenda n'icyenda aravuga ko gufunga yunganira impanga yabyaranye na kabahizi arizo zabigenderamo kandi nta ruhare zagize mu byabaye hanze y'ibi bihano ndimbati yasabiwe muri uru rubanza harimo n'ikirego cy'indishyi cyatanzwe n'abahagarariye se w'umukobwa barasaba indishyi zingana na miliyoni mirongo itatu z'amafaranga y'u rwanda ndimbati n'umwunganira barasaba ko iki kirego cy'indishyi urukiko rutacyakira ndimbati aravuga ko cyatanzwe mu buryo bwo kumushakaho indonke naho umunyamategeko umwunganira akabwira urukiko ko cyatanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ibyo kimwe n'ibindi umucamanza yanzuye ko azabisuzuma igihe azaba yiherereye aca urubanza niba nta gihindutse umucamanza azafata icyemezo ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'uku kwezi eka bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tugushimire eric muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo kuwa kabiri umwe mu bayobozi b'abamayimayi buhirwa n'abandi bagwanyi batanu bishikirije ingabo za kongo zikorera mu ruvingi muri teritwari ya uvira intara ya kivu yo mu mpanuka ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira nk'uko bitangazwa na leta na make longo umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri segiteri operasiyoneri sokola de sud kivu avuga yuko ubu bagwanyi ba mayimayi buhirwa ko ari batandatu bitanze mu gisirikare cya kongo barimo bya mungu demayi matiyasi wari usanzwe ari umuyobozi wungirije w'inyeshyamba za mayimayi buhirwa liyetona make longo avuga yuko aba bagwanyi bishize mu maboko ya fardc nyuma y'ubutumwa bw'umukuru w'igihugu busaba inyeshyamba zose gushira intwaro hasi yagize ati si rebelle mayimayi du groupe buhirwa avec à leur tête le nommé biamungu demayi matiyasi se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec plusieurs effets militaires.
Inyeshyamba zitandatu za Maimai Buhirwa ziyobowe na Byamungu de Mayi Mathias zishikirije FARDC n'ibikoresho byazo bya gisirikare. Cyakoza ku ruhande rw'umuyobozi wa société civile mu kibaya cya Rusizi Bernard Kadogotondo asanga ibitero by'ingabo za Congo zimaze iminsi zigaba kuri izi nyeshyamba za Maimai Buhirwa aribyo byatumye zishira mu maboko ya FARDC yagize ati abo bagwanyi babuhirwa n'abicanyi bibishaga imbunda bicaga abantu benshi bashimutaga abandi banyagaga imodokari mu ibarabara rya uvira bukavu ndetse na sange na ruvunge na runingo gusa bamwe mu baturage batuye mu kibaya cya rusizi barasaba yuko nubwo abo bagwanyi bishikanye mu ngabo za kongo bashikirizwa ubutabera bakaryozwa ibyaha bagiye bakora abamayimayi babuhirwa bariya ni abantu badukoreye ikibi batujanye abantu mutaruhe batujana abantu batatu mu kirundi abo bantu uko ari batandatu ntitwigeze tubona n'imarite zabo batujana inka zose twari dutunze ahangaha urirwa hano iwacu araza ndetse akahategera akahanyaga amamotokari buhirwa agasanga abantu mu mirima buhirwa agasanga bungeri iyo bari baragiye buhirwa yakoze ibintu by'amarorerwa nimba yirubuye muri leta ni abasirikare be siwe abasirikare be nimba birubuye hariya abo ni abantu badukoreye ikibi kivugwa abo bantu bagomba gushyirwa mu butegetsi bagashyikirizwa abacamanza bagacirwa urubanza kabi mwamenya yuko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri kugeza uyu munsi abagwanyi barenga mirongo itanu ba gumino na mayimayi buhirwa twigwaneho ndetse na fpr nibo bishikanye muri monisco nk'uko ibitangaza vedasengabo ijwi rya amerika uvira radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza hashize imyaka ijana na mirongo itanu n'ine abirabura bahoze ari abacakara muri leta zunze ubumwe za amerika babonye ubwenegihugu ikivunge ikaze mu kiganiro amerikana mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani ivugurura rya cumi na kane ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryaremejwe burundu rikemura cyane cyane ibibazo bikomeye by'ubwenegihugu byari mu gihugu icyo gihe mu gika cya mbere riravuga ngo abantu bose bavukiye kandi baba muri leta zunze ubumwe za amerika ni abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika na leta ziyigize batuyemo uretse ibyo iri vugurura ryimakaza kandi n'ihame ryo kurengerwa n'itegeko kimwe kuri buri muturage wese rivuga ko nta leta n'imwe mu zigize leta zunze ubumwe za amerika izashyiraho itegeko rikumira uburenganzira bw'abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika nta leta n'imwe ishobora kubambura ubuzima ukwidegembya cyangwa umutungo bitanyuze mu nzira iboneye y'amategeko nta leta n'imwe kandi ifite ububasha bwo kwima buri muturage kurengerwa n'amategeko kimwe kuri bose mbere y'uko iri vugurura rya cumi na kane ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryemezwa ubucakara bw'abirabura bwari bwaraciwe bwa mbere na mbere n'iteka rya perezida abraham lincoln ryatangiye gukurikizwa mu kwa mbere igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatatu ariko ntiryari rihagije niyo mpamvu itegeko nshinga ryarishimangiye mu ivugururwa ryaryo rya cumi na gatatu ryo mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kane ryaciye rero ubucakara burundu ubuziraherezo nyamara rero nubwo abirabura bari babonye ubwigenge nta bwenegihugu bari bafite byafashe rero imyaka ine yakurikiyeho kugira ngo nabwo babubone ijwi ry'amerika mu gihe ubucakara bwacikaga burundu abazungu barimo n'abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika ubwabo bari bafite ihurizo riremereye ntibiyumvishe ukuntu bashobora kubana n'abirabura mu gihugu kubohereza mu mahanga se hehe se mu rwego rwo gushaka ibisubizo by'ibi bibazo amezi atatu mbere y'uko aca iteka rikuraho ubucakara perezida lincoln yakoze ikintu kitari cyarigeze kibaho na rimwe mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika yakira ku itariki ya cumi na kane y'ukwa munani igihumbi magana umunani mirongo itandatu na kabiri muri maison blanche abari bahagarariye abirabura bavaga mu bucakara bose bari abapasitoro b'amatorero atandukanye nibo birabura bazwi neza mu mateka bakandagiye mu ngoro y'umukuru w'igihugu bwa mbere na mbere ariko si ku bundi bugwaneza yabakiriye yashakaga gusa kubagezaho igitekerezo cyo kohereza abirabura bagendaga bava mu bucakara mu mahanga guturayo burundu no gushingayo za koloni mu bihugu yababwiye harimo icyaje kuba liberia muri afurika hayiti mu birwa bya karayibe na panama muri amerika y'epfo liberia niyo yaje gutoranywa yari isanzwe imaze imyaka nka mirongo itanu yakira bamwe mu birabura bo muri leta zunze ubumwe za amerika bagendaga bava mu bucakara koko rero kuva mu gihumbi magana umunani na cumi na gatandatu umuryango udaharanira inyungu witwaga american colonization society wari waratangiye kubashakira koloni ku nkengero z'inyanja ya atlantika muri afurika y'uburengerazuba ukagenda buhoro buhoro ugura ubutaka n'ingoma zaho z'icyo gihe ukabajyanayo izo koloni nizo zaje gukora igihugu kimwe cyitwa liberia tuzi muri iki gihe ariko abirabura benshi cyane banze kujyayo amerika niyo bari bazi yonyine bumva ko ari cyo gihugu cyabo nibo rero itegeko nshinga ryahaye burundu kandi ikivunge ubwenegihugu bwa leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
inshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimire ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru mugire ibihe byiza It's the MP Record Dr. Mash Production Holy Seven Your Smile Unasikiliza sauti ya Amerika Tus